Qui Radio i Sud Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mu duteze amatwi kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
bityo twumva amasasi mba yaravuze inka ziraturika aha mu mazu ntabasohotse kuko ari nk'aho zivugiye abantu bato bato ntituvyuka twaramutse neza gake gake mu masasa yaraye aravuga turagira ubwoba umutima uratuvamo turagugumwa
abo n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Kigoma no muri komine Busoni bavuga ku vyerekeye igitero cakozwe kuri mustanteri wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi turavuga no ku barundi eh, bafatiwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumvirijwe na sentare isubiramwo eh, imanza ya Bujumbura turavuga ku gihano co gufunga ubuzima bwiwe bwose umugore yitwa Greni Mukashaka Mukashaka wo mu karere ka Kamonyi muri sektori ya Ngamba mu Rwanda no kunama mpuzamakuru makungu y'iminsi itatu yo kurabira hamwe imigambi yo kugabanya imvu z'abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka hamwe n'impinja inshamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya riyak masha ayoboye abagwanya ubutegetsi bwa sudani yo mu mpanuko azotahuka ejo kuwa gatatu mu gihugu ciwe
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko yifuza kwambura ubwenegihugu impinja zivukira ku butaka bwa amerika kandi ababyeyi babo atarabimukira
inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yemeje atanu umwe avuyemo uno munsi ku wa kabiri ingingo igenewe eh, guhagurukira bikomeye ikiza ca ebola
abaturage bo mu bwoko bw'abayahudi bahuriye mu kiriyo mu mujyi wa london mu bwongereza bunamira abantu cumi n'umwe bishwe barashwe ubwo bari mu masengesho muri sinagoge i pittsburgh muri amerika aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku ido n'ido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye Riek Masha arongoye abagwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Sudani yo mu mpanuko azotahuka ejo kuwa gatatu azoba atahutse hisunzwe amasezerano y'amahoro aherutse guterwa kw'igikuma hagati yiwe na Perezida Salva Kiir Riek Masha yari amaze ikiringo kirenga imyaka ibiri yarahunze igihugu umuvugizi wiwe Lam Paul Gabriel yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika ape ko masha atahutse kugira agire uruhara mu birori byo guhimbaza amahoro bizoba ejo kuwa gatatu ram paul gabriel avuga ko impande zose zitegerezwa kwizerana kugira amasezerano y'amahoro aje mu bikorwa amenyesha ko masha atahutse mu gihugu ciwe kugira yereke abantu bose ko ashigikiye inzira y'amahoro hisunzwe amasezerano yatewe ko igikumu mu kwezi guheze riak masha azosubira kuba icegera ca perezida salva kiir amasezerano ntiyubahirijwe inshuro zibiri imbere yaho hari impungenge ko amasezerano y'amahoro aherutse guterwa kw'igikuma ashobora gusambuka kandi riak mashar yandikiye perezida salva kiir mu ndwiheza avuga ko azokwitaba ibirori vyo guhimbaza amahoro bizoba ejo kuwa gatatu yamara yasavye ko ibintu bimwe bimwe bibanza kubahirizwa muri ivyo harimwo kurekura abanyororo bose bafungiwe impamvu za politiki gukuraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe kurekurira abatavuga rumwe na leta bose kuja mu bice vyose vy'igihugu atantambamyi hamwe no kubahiriza umutekano wiwe
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko yifuza kwambura ubwenegihugu impinja zivukira ku butaka bwa amerika kandi ababyeyi babo atarabimukira mu butumwa bwanyuze kuri televiziyo ya hbo perezida trump yumvikana avuga ko ateganya guca burundu iyo ngingo yemerera umwana wavukira ku butaka bwa amerika guhabwa ubwenegihugu yumvikana avuga ati nitwe gihugu twenyine abantu baza bakabyara ubundi umwana agahabwa ubwenegihugu akomeza agira ati ibyo bigomba kurangira rwose ariko kandi nanone amerika si cyo gihugu cyonyine kigira iyo ngingo mu itegeko nshinga kuko hari ibindi bihugu mirongo itatu ku isi nabyo umwana uvukiyemo ahita afata ubwenegihugu bw'icyo gihugu kuvana iyi ngingo mu gitabo cy'itegeko nshinga rimaze imyaka irenga magana abiri mirongo itanu bishobora kutamworohera ahubwo ni icyifuzo gusa kuri perezida Trump kuko byamusaba iz- inzira ndende yanyuzwa no mu nkiko perezida Trump n'abamushyigikiye ubundi bamaze ibyumweru bibiri barakajije umurego mu kwikoma abimukira ni nako bihaniza impunzi zirimo urugendo rurerure zihunga ibihugu byo muri amerika yo hagati zerekeza ku mupaka w'amerika perezida Trump avuga ko aba, eh, afata ababimukira nk'abagabye igitero kuri leta zunze ubumwe za amerika ku buryo yatanze n'itegeko ryohereza imitwe y'abasirikari basaga ibihumbi bitanu magana abiri ku mu- eh, ku mupaka mu mpera z'icyumweru gishize iyi ntero ni nayo ikoreshwa cyane ubwo perezida eh, perezida trump n'abamushyigikiye baba biyamamaza n'ish- mu ishyaka ryabo ry'abarepubulikani mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko mu cyumweru gitaha
muhandanya kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguriye Eh, tuve muri amerika tugaruke muri afurika aho inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu nijeje amahoro n'umutekano ku isi yemeje atanumwe avuyemwo n'umunsi wa kabiri ingingo igenewe guhagurukira bikomeye ikiza ca ebola ku rwego rwasavye impande zose zeregwa n'igikorwa co kurwanya ebola kongereza urugamba rwazo cyane cyane mu bice ico kiza kiriko gikwiragiramwo iyo ngingo yashikirijwe n'ibihugu vya etiyopiya n'ubusuweda ikaba isaba leta ya kongo ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms n'izindi mpande zeregwa n'ikibazo cya ebola kubandanya kongereza utwigoro two kurwanya ico kiza iyo ngingo yibutsa cyane cyane leta ya kongo gukingira abasivile bari ku butaka bw'igihugu kubakingira ibyaha biryoza agateka ka muntu n'ibyaha byo mu ngwano ibihugu cumi na bitanu bigize inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bitangaza ko eh, bitewe amakenga bikomeye no kugena umutekano wifashe mu bice bigeramiwe na ebola ivyo bihugu bimenyesha ko umutekano muke ugeramira bikomeye ibikorwa vyo gutabara vyihutirwa ivyo bigatuma umugera wa ebola ukwiragira mu gihugu no mu karere ivyo bihugu bisaba imigwi yose yitwaje ibigwanisho guhagarika bidatevye ibitero
abaturage bo mu bwoko bw'abayahudi bahuriye mu kiriyo mu mujyi wa londres mu bwongereza bunamira abantu cumi n'umwe bishwe barashwe ubwo bari mu masengesho muri sinagoge mu mujyi wa pittsburgh muri amerika urujijo rukomeje kwiyongera mu bayahudi aho bibaza igihugu bat- baturamo bafite umutekano ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize bwagaragaje ko abayahudi bagera ku bihumbi magana abiri mirongo icyenda mu bwongereza bagerageje kwimukira ahandi kuva ubwo ubwongereza bwivanaga mu muryango uhuza ibihugu by'i burayi mu cyiswe brexit n'ingengabitekerezo y'urwango rubibasira yarushijeho kwiyongera abenshi bifuzaga kwerekeza muri amerika umubare w'abayahudi basaba ubwenegihugu mu gihugu cy'ubudage warushijeho kwiyongera umubare w'abayahudi basaba ibyangombwa mu budage wavuye kuri mirongo ine na batatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ugera ku gihumbi magana atandatu mirongo itandatu na barindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abenshi muri bo bakomoka mu ku bisekuru by'abayahudi bari barambuwe ubwenegihugu mu gihe ishyaka ry'abanazi ryari ku butegetsi aho mu budage ari naryo ryabakoreye ubwo bwoko jenoside abayahudi bo mu bwongereza bahangayikishijwe n'igitutu gikomoka ku ngengabitekerezo ihemberwa n'urwango kuri, kuri bo ikomeza kwigishwa n'abayobozi b'ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe n'ubutegetsi rirangajwe imbere n'umunyapolitike jeremy corbyn tugarutse muri afurika muktar robow yigeze kuba ari icegera c'umukuru w'umugwi w'intagondwa z'abaisilamu al-shabab muri somaliya ariko arahiganwa mu matora yo mu ntara muri ico gihugu uyu yigeze guhayagizwa na osama bin laden yayoboye umugwi w'iterabwoba al-qaida abonwa ko afise amahirwe yo gutsinda amatora yo mu ntara azoba mu kwezi kuza mubandanya kumviriza ibiganiro n'amakuru tubafitiye kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umusitanteri wa komine busoni mu ntara ya kirundo yari ahatswe kugandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamuteye atashe baramurasa amasasu menshi bongera baterana grenade nta waguye muri uwo mutego ariko imodoka yarimwo yarononekaye cyane umuntu umwe ikekwa aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu jean bosco ndarurinze abanyagihugu bo ku mutumba wa kigoma no mu micungararo yabo muri komini ya busoni bagorobeje mu bwoba bwinshi kuri uyu wa mbere amasasu menshi na gerenade yaturikiye kuri uyu mutumba nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice nivyo vyabaraje mu bwoba gutya twumva amasasi yaravuze inka ziraturika aha mu mazu ntabasohotse kuko ari nkaho zivugiye abantu bato bato ntituvyuka twaramutse neza gake gake mu masaso yaraye aravuga turagira ubwoba umutima uratuvamo turagugumwa ibyo twifashishije twifashishije kubikunda nyine twibaza yuko nyine byohava bitujyanira iciye umwanya nyine turumva ko haje umutekano turaheza turasohoka tuja kuraba ibyabaye aba banyagihugu bavuga ko batinyiye kuva mu mazu batinya guhangana n'abitwaje inkoho nabo bari iminwe misa tumaze kumva amasase twaciye twagumye mu nzu ku buryo tuta- nta bushobozi dufite bwo kuza ku- kwivuna none nka jewe n'umutama ivugiye ngaho ubona no kwegura ngaha ariko hagati yaho abajejwe umutekano baciye banyaruka nagusha turaniguruka mu nzu tushata kuraba aho ibyo bintu bibereye ayo masasu yateye ubwoba abo banyagihugu yariko atumberezwa kuri mariya claudine hashazinka musitantiri wa komine busoni biremezwa na buramatari w'intara ya kirundo alain tribert mutabazi aho avuga ko yarusimvye mu mutego yari yatezwe Eh, nyakubahwa musitanteri yari atahutse avuye ku biro ku kazi ka misi yose ageze ku mutumba wa kigoma muri zone ya gatare aca asanga abagizi ba nabi bamutegereye mu nzira eh, aho bari batambitse ibiti mw'ibarabara hanyuma bahagaze kugira ngo barabe ubu bagizi ba nabi atangura kurasa imana ishime ko yaturokoreye nyakubahwa musitanteri ariko nk'uko eh, mwabibonye imodoka yari arimwo kubera ayo masasu barashe imodoka yashoboye kononekara eh, kuko bateye na grenade byumvikana yuko imodoka yoyo eh, yaba amayika ya grenade cyangwa amasasu yayifashe imodoka yashoboye kononekara ariko dushima imana mushobora byose kuko musitanteri nabo bari kumwe bose bavuyemwo amahoro ababikoze canke ico umutware yoba yagira azire buramatari w'intara ya kirundo ati amatohoza ariko arakogwa alain tribert mutabazi yari yashitse kuri uyo mutumba wa kigoma guhumuriza abanyagihugu n'abo mu micungararo yawo hari ku muhingamo w'uyu wa kabiri twashaka tubahumurize ibyaraye bibaye twese twabyumvise mwese mwabyumvise ariko kuva tubimenye twaragerageje guhumuriza abana bariya reka mbere no kugerageza kurondera icoba cabiteye canke abo baba babikoze ariko twagira dusabe mwese bari ngaha kugira ngo dutekane ababijejwe tubahe umwanya e, bariko bararondera izo nkozi z'ikibi ari n'ubu nyene ari no mu kanya ari n'ejo ari na hirya y'ejo abo bantu bakoze ako kabi kabishe turizeye yuko bafatwa hanyuma ubutungane bw'igihugu busanzwe butunganiriza abenegihugu bose buheze bukore neza buheze bukore ku mugaragaro muyimaze kumenyekana mu matohoza ya mbere umuntu umwe yikekwa aramaze guhagarikwa ku mvu z'amatohoza iruhande y'abandi batari munsi ya batatu bariko bararonderwa n'ubutungane mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru mu burundi indi nkuru yerekeye uburundi kandi abarundi mirongo itanu bafatiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu barenga ijana bumvirijwe na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura mu ibohero rikuru rya mpimba kuri uyu wa kabiri bagirijwe kuba bari mu mirwi y'abagwanyi- y'abagwanyi no gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati bose barabihakana bakemeza ko bafashwe kuko bavuga ururimi rw'ikirundi ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana mu banyururu ijana na cumi na batanu bafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba riri mu gisagara ca bujumbura bafatiwe mu gihugu giharanira demokarasi ya kongo baca bashikirizwa ubutegetsi bw'uburundi mu mpera z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi kuri uyu wa kabiri humvirijwe abashika mirongo itanu na sentare isubiramwo imanza ya bujumbura bose bagirijwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi ishaka gutera uburundi iri muri ico gihugu umushikiriza manza wa repubulika akaba yavuze umuharire ditabara forebu na fnl yanze abamema kindi bagirijwe ni ugushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati umwe mu bashingwa manza baburanira abo banyororo yemeza ko amategeko yahonyanzwe kuko abagirizwa ibyaha biba bikomeye bategerezwa kuronsa ababunganira mu by'amategeko metere prime mbarubukeye akababazwa n'uko bumvirijwe bagaca bafungwa aho gusubizwa mu miryango yabo nk'uko bari bavyemerewe kuva bagikurwa ku mupaka wo mu gatumba babajana mbere y'umu- ya opeji kugira bumvirize ico gihe babwirwa yuko bazoca batahukanwa mu miryango yabo iyi mvugo ntiyajanye n'ingiro niko novyita ako kabaye agahaze ihonyangwa tubona rya mbere ryabaye ni uko baba bafunzwe bategeza kuronswa ababunganira mu vy'amategeko hisunzwe ingingo ya mirongo itatu n'icenda mu gace kayo ka kabiri y'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi kuko iyo ngingo iravuga neza yuko umuntu wese ategeza kuronswa umwunganira imbere y'amategeko mu masentare yose aho urubanza rwe ruba rugeze n'uburenganzira bwiwe bwo gusaba uwumwunganira mu gihe bagirizwa ko bari mu migwi yiteguriye gutera Uburundi bose babihakanye bamwe bavuze ko bari bagiye kurondera akazi abandi bari bagiye kwiga muri ico gihugu abandi nabo bakemeza ko batorose mu migwi y'abagwanyi yari yabanyuruje ibakuye mu gihugu c'u Burundi iciyumviro gishimangirwa na Metre Mbarubukeye ahavuga ko ubutungane butofatira mu kivunga kuko hari abahagaritswe kuko bavuze ikirundi gusa bisanzwe si bose bokwagiriza igico cabo kuko nk'uko twabivuze ababi bisaba yuko botandukanwa n'abeza kuko harimo nk'abo twasanzemwo bafashwe ba- bagiye gukora akazi hariya muri Kongo gusaba akazi bakakaronswa bagakora dufate nko kwimba nk'ubutare canke kuragira inka ugaca usanga rero ico gihe bakira kukumva ko uri umurundi uvuga ikirundi baca bagushiramwo bagaca bakuyura bagaca bagupfunga muri Kongo imbere yuko bagutahana i Burundi nico bagirizwa mugato twavuga duti hari abo twasanze vy'ukuri ko ico caha kitobagira kuko bari bagiye gukora akazi hariya muri Kongo dusangamo harimo n'abakozi b'Imana bari bagiye kuvuga ubutumwa muri Kongo nabone barimwe baciye bayogwa baratwagwa gupfungwa ikindi uyo yunganira bamwe muri abo banyororo yishimikiza kugira abakureko icaha co kuba mu migwi igwana nuko bose batazinanye kandi batafatiwe hamwe ivyo yahurije ko n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza ubwa mbere hose bamwe kandi nta numwe azinanye n'uwundi kuko ntibafatiwe no mu kibanza kimwe ivyo vyo nyene birakwiye kugira ngo nticitwe yuko wari umugwi uri kurategura kuza gutera Uburundi ni haba harimo bamwe bari bafise iyo ntumbero bafashwe nabone mu bibanza bitandukanye ntibafashwe ari umuguri hamwe nk'uko bubasanga nko mw'ishamba bariko baragira nk'inama yo gutera Burundi ariko bafashwe mu bibanza bitandukanye hamwe vyoshika bikagaragara ubutungane bukerekana ko vyagenze ukundi turabirindiriye rero tuvuga duti abariko barabitegura imba bari bafise mu mitima yabo ubu bihanirwa bigaragaye kiretse abo mirongo itanu bumvirijwe abandi mirongo ibiri bumvirijwe ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatatu hakazokumvirizwa abashika mirongo ine na bane kuko umwe muri bo yitabiye imana mu ibohero rya mimba bashikirizwa igihugu c'u Burundi kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi uwaserukiye igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari yavuze ko abo barundi bagera ku ijana na mirongo ibiri n'umunani bari abadafise ivyangombwa kugira babe muri ico gihugu marcele cisambo arongoye intara ya kivu y'amajepfo ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu oni bakorera muri ico gihugu yahakanye ko abo barundi boba ari abagwanyi uwaserukiye leta y'uburundi umushikiranganje w'ubutungane eme laurentine kanyana mu kwakira abo barundi yashikirije abari ngaho ko hagiye kubisuzumwa imbere y'uko abo barundi basubizwa mu miryango yabo ariko bahejeje kumvirizwa n'inyamiramabi baciye bajanwa gufungwa mu ibohero rikuru rya mimba i bujumbura remonze imana ijwi ry'amerika urakoze remonze imana eh, dukomereje mu rwanda umugore witwa Mu- eh, Cleny mukashyaka yahamijwe icyaha cyo kwica atemaguye umwana we w'imyaka icyenda eh, urukiko rwa muhanga eh, rwamuhanishije igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose ibindi muri iyi nkuru turabibwirwa na erike bagira ubusa Kareniya Mukashyaka w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko yongeye kugaragara ku biro by'umurenge wa Ngamba akenyeye igitenge hejuru yambaye umupira abohesheje amapingu arinzwe n'abapolisi aregwa icyaha cyo kwica atemaguye umwana we ndayishimiye w'imyaka icyenda y'amavuko ijosi akaritandukanya n'igihimba mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga yaburanishije uru rubanza mukashyaka yemerera icyaha akagisabira imbabazi akavuga ko yatemaguye umwana we ashaka kumukura mu buzima bubi yari abayemo urukiko ruravuga ko kwiyemerera icyaha kwe mu nzego zitandukanye mu bihe byose bihura n'ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ruravuga kandi ko kwemera icyaha kwe bihuzwa n'ibimenyetso by'inzego z'ibanze bigaragaza ko nta kindi kibazo zari zimuziho bityo ko yakoze icyaha yabigambiriye hari kandi raporo ya muganga urukiko ruvuga ko nayo igaragaza ko nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe mukashyaka afite ibyo byose ngo ni ibimenyetso bidashidikanywaho urukiko ruvuga ko rwabihereyeho rumuhamya icyaha ukwiyemerera kwe kandi nabyo umucamanza ashingiye ku ngingo z'amategeko yavuze ko bitsindisha uregwa mu rubanza ku kijyanye n'impamvu nyoroshyacyaha urukiko ruravuga ko nubwo yiyemerera ko yishe atemaguye umwana we adashobora kugabanyirizwa ibihano kuko ngo yakoze icyaha mu buryo rw'ise ndengakamere umucamanza ati mukashyaka yakoze ibidakorwa n'umubyeyi kandi nta kwicuza mu byo yakoze nyuma yo gusesengura ibyo byose umucamanza yahanishije mukashyaka igihano cy'igifungo cya burundu mu munyururu yamukuriyeho igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe umuhoro wafatiriwe bivugwa ko ari wo mukashyaka yatemaguje umwana we urukiko rwategetse ko ushyirwa mu maboko y'ubushinjacyaha ukazagenerwa icyo uzakoreshwa umucamanza yibukije uregwa ko ashobora kujurira ibihano by'urukiko mu gihe kitarenze ukwezi nyuma y'iminota isagaho gatoya icumi umucamanza yahise apfundikira isomwa ry'urubanza urubanza rurangiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ku kamonyi bwahise bukumira abaturage bubabuza gutaha maze bubaha impanuro ziganisha ku kwirinda ibyaha no kubikumira bwana leopold gatari ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha mu karere ka kamonyi yibukije impamvu urukiko rwisumbuye rwa muhanga rwahisemo kuburanishiriza urubanza aho bikekwa ko icyaha cyabereye ni ukugira ngo bibabere isomo bibabere isomo mwumve igihano ahanishijwe n'undi uwo ari we wese uzabikora ubundi yuko nawe azahanwa nk'uko ahana ndagira ngo umuntu uwo ari we wese uri hano aze guhaguruka atinya icyo bita icyaha icyo ari cyo cyose cyane cyane icyaha cy'indengakamere nk'iki ngiki bwana gatare yakomeje agaragaza ingaruka z'ibyaha haba ku gihugu ndetse no ku bagize umuryango agiye kuba umuzigo kuri leta amafaranga yakishyuriye abanyeshuri amafaranga yubakaga amashuri agiye kugaburira uriya muntu yicaye ahantu niyo ingaruka ya kane iza kuri leta ingaruka ya gatanu namwe mwese abambitse uruhu murumva rero impamvu yo kuba urukiko rwamanutse rukaza hano ni ukugira ngo buri wese bimuhe isomo n'uwumvaga hariho agatima kavuga ngo runaka dufitanye ikibazo ikintu cyo kwica kibave mu mutwe uwanabitekerezaga uwo ari we wese amakuru ijwi rya amerika yabashije kumenya nuko na mbere kose uyu mukashyaka ngo yari asanzwe agira ibibazo byo mu mutwe uyu mwana bivugwa ko yatemaguye ngo bamujyanye kwa se wateye inda mukashyaka akiga mu mashuri yisumbuye nyuma yo kubona ko nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe adashobora kumurera abamuzi uhereye kuri nyina umubyara marceline uwayezu bakavuga ko ibibazo bikomoka ku myuka mibi mu muryango w'iwabo mu iburanisha riheruka nyina yatubwiye ko ibibazo by'imyuka mibi bifata n'abana ba mukeba we atubwira ko kuba mukobwa we yafunga ubuzima bwe bwose byatanga agahenge mu rugo ndetse no kuri mukashyaka kuko ngo no mu bihe bitandukanye yashatse kwivugana nyina aho kugira ngo aze yandagare nanjye narahahamutse ubu mfite ubwoba cyane yakwigendera akajya muri leta leta n'umubyeyi hari icyo izamugira ndetse nagira n'ubundi nta kintu yakoraga yaratangiye kwirirwa yiruka ku musozi n'umusazi imyenda akayita nabyo bikambabaza aho aciye bati dore umwana wo kwa naka dore umwana wo kwa naka abavandimwe be ni mu gihe raporo y'inzego z'ibanze ngo yagaragarije ubugenzacyaha ko nta kindi kibazo zizi kuri mukashyaka n'uyu munsi bamaze kumukatira ibihano abaturage bakomeje kuvuga ko mu muryango we wabo harimo ibibazo yari asanzwe urwara yari umurwayi rwose yarwaye inshuro ebyiri zose ari umurwayi na se yigeze gusara urwo rugo rwose ni abasazi ni abasazi rwose none kuba bamufunze burundu bivuze iki ntacyo twabigenza dute ubwo niko byagenze uko byagenze uko byagenze ariko hari umusazi ubu uyu nguyu yamusanze hari ntabwo umusazi rwose hari umusazi nawe urebye ibintu iyo uvuga ngo yari umusazi byagaragarira hagahe kumva se ngo bamushaka uko hose bagiye kumupimisha bagasanga ari muzima nitwe leta ibintu by'abadayimoni biraboneka ntabwo bijya biboneka ubwicanyi budasanzwe nk'ubu buheruka kumvikana mu ntangiriro z'uyu mwaka aho umugabo mu karere ka rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda yemeye ko yishe umugore we umuramba wumarana iminsi ine mu nzu nyuma yigira inama yo kubaga inyama zibora azijugunya mu musarani zitabora azijugunya mu rufunzo no mu mpera za bibiri na cumi na karindwi mu mujyi wa kigali humvikanye undi mugabo wemeye ko yishe umugore umuramba wutaba mu gipangu arangije ahatera imboga eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric kuri iyo nkuru kuva ku munsi wa mbere i Nairobi muri Kenya hariko habera inama mpuzamakungu y'iminsi itatu yo kurabira hamwe imigambi yo kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka hamwe n'impinja ibindi turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu wuri uh, Roger Wirikaneza ari i Nairobi akaba ariko kwirikirana iyo nama ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ikigaga ca ONU citaho ineza y'abana UNICEF ikigaga c'isi kiraba ibijanye n'igurirana ry'abantu FINWAP n'ayandi mashirahamwe yo kw'isi akorera mu gisata c'amagara y'abantu vyerekana ko Afurika ari irimwo ibiharuro vyinshi vy'abakenyezi bapfa bariko baribaruka hamwe n'inzoa zipfa ziriko ziravuka canke zimaze igihe gito zibayeho Suzy Villeneuve n'umuhanuzi muri UNICEF mu bijanye no gukomeza amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'uburengero n'iyo hagati Quand on essaie de faire la comparaison de combien d'enfants meurent par jour ugerageje kugereranya ibitigiri by'abana bapfa ku munsi abana bari munsi y'iminsi mirongo ibiri n'umunani ni nk'indege ya boeing y'abana amajana abiri na mirongo itanu ikoroka buri munsi birateye ubwoba abo ni abana bapfa kubera bataronse ubufasha bwiza bariko baravuka canke imbere kuko umuvyeyi ategerezwa kwipimisha agize amahirwe yo kuvukanaho kubera atabuvuzi bwiza bukurikira aca yitaba imana mu minsi mike kuko niko biri ivya nkenerwa ku mpinja ni bike cane kandi ibikoresho vyo gutabara inzoya ntibizimvye na gato hategerezwa kuba impinduka yiyerekwa muri afurika iruhande y'abana hari n'abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka muganga trifoni inkuru nziza akorera mu gisata ca OMS kiraba ibihugu mirongo ine n'indwi kuri mirongo itanu na bine vya afurika asigura ko abenshi baturuka mu karere ko munsi ya sahara duheruka ibiharuro mu mirongo ibiri na cumi na gatanu ibitigiri by'abakenyezi ni ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'icenda ariko muri abo mirongo itandatu na batandatu ku ijana bapfa muri afurika yo munsi ya sahara abana nabo ku- muri ico gihe twaharuye inzoya imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bapfuye mu isi yose ariko umuriyoni niwo wari wapfuye muri afurika ni ukuvuga mu nzoya zapfuye umwe kuri batatu yapfuye yari uwo muri afurika Villeneuve nawe yemeza ko n'incanco zidashemeye na gato Quand je vois par exemple euh, dans l'immunisation, dans notre région, seulement les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a 6 millions.
iyo ndavye ibijanye n'incanco mu karere kacu gusa k'uburengero na hagati na hagati ya afurika hari abana imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atandatu bataracancwa igihugu nka nigeria kirimo imiliyoni zine n'ibihumbi amajana ane kuri abo kongo ifise ibihumbi amajana atandatu kubera ko abo bana badacancwa ni uko baba mu duce tutagiramo umutekano ahantu hadashikwa hari imvo nyinshi mugabo dutegerezwa gukora kugira ngo izo mvo zihave hatorwe umuti abana bose bategerezwa gucancwa atari uko niba ibiza tuguma tubona Et si les enfants ne sont pas vaccinés, c'est tout ce qu'on a comme épidémie.
turetse uburyo bw'amafaranga n'ubukene bw'abakozi hari n'iyindi ntambamyi nyamukuru nk'uko tuvyiganirwa n'umupfasoni inkuru nziza ariko ikintu twashikimikiye ko uyu munsi gikomeye ni uko amaleta akwiye kugaragaza amahoro akirara mu bihugu byose kubera twasanze yuko abavyeyi impinja n'abana bapfa benshi bapfa mu bihugu birimwo ingwano muri bajya abantu usanga batari mu ngo zabo badaheza ngo bashikirwe bashike kwa muganga canke baronge imiti ikwiye mirongo itandatu ku ijana y'abakenyezi bapfa bari kuba baravyara bapfira mu bihugu birimwo ingwano ibice mirongo itanu na bitatu by'abana bapfa bapfira mu bihugu birimwo ingwano birimwo akajagari ica mbere umuntu yokora no kugira habe amahoro mu bihugu vyose bimwe mu bihugu vya afurika n'aho ata mikoro menshi bifise vyarashoboye gushiraho amapolitike y'akamaro ni igikorwa gikomeye cyane twibaza yuko ibihugu byose n'ababifasha bose bakwiye gukorana bagashyira ingufu hamwe kugira ngo icyo gikorwa gishobore gukoreka kandi hariho ibish- ibihugu binakenye byabishoboye nk'u rwanda cap vert ni ibihugu byashoboye kugabanya cyane ibiharuro by'abagore bapfa ku mwaka twizeye yuko n'ibindi bihugu bishobora kuraba bigatera imbere nk'uko ibyo bindi bihugu byabikoze uwaserukiye uburundi mu yugururwa ry'inama esperance mateso hari ico yishimira ku vyerekeye igihugu ciwe umugambi mbona ko ari mwiza cyane kanatsinda na twebwe mu gihugu cy'u Burundi nyakubahwa umukuru w'igihugu yarashyizeho umugambi wo gufasha ababyeyi ngo bibaruke ku buntu no kubwira abana bato bato ba- bavugwe ku buntu nkabona ko ari umugambi mwiza cyane ko ari ababyeyi benshi batashobora kuronka uburyo bwo gushika kwa muganga na mwariga bavuga ko umukenyezi ari inkingi y'umuryango amatohoza ya onu yerekana ko abana batanu kuri icumi bapfa batarakwiza imyaka itanu ari abo muri afurika yo munsi ya sahara mu gihe batatu kuri icumi ari abo muri aziya y'epfo ihangiro rya onu ni uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abakenyezi n'abana bose baba bashobora gushikira no guhabwa ubuvuzi bifuza ku isi yose eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ya mani imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije riyak masha arongoye abagwanya ubutegetsi bwa sudani yo mu mpanuka zobutahuka ejo kuwa gatatu mu gihugu ciwe azoba atahutse hisunzwe amasezerano y'amahoro aherutse gutegwa kw'igikumu hagati ya perezida salva kiir riyak masha yari amaze ikiringo kirenga imyaka ibiri yarahunze igihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuga ko yifuza kwambura ubwenegihugu impinja zivukira ku butaka bwa amerika kandi ababyeyi babo atarabimukira nubwo kuvana iyi ngingo mu gitabo cy'itegeko nshinga bishobora kutamworohera ahubwo ari icyifuzo gusa cya perezida trump
inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onije amahoro n'umutekano ku isi yemeje atanu umwe avuyemo uno munsi kuwa kabiri ingingo igenewe guhagurukira bikomeye ikiza cya ebola urwo rwego rwasabye impande zose zegwa n'igikorwa cyo kurwanya ebola kongereza urugamba rwazo cyane cyane mu bice icyo kiza kiriko gikwiragiramwo nshuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na bonsa yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye kuri iyi saha uhagarikiye ibi biganiro ni frederic nkunkije kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni ngabo Eh, na Placide Magambo turabashimiye mwese mwadukurikiye muri aya makuru mugire umugoroba mwiza mukomeza kumva radio ijwi ry'Amerika